hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people today video na about oba Akiolu and Tinubu by people by people no be small I know say ever since we be say this incident of Tinubu don happen we be say many people they talk say Tinubu o e don pẹbẹ why some say Tinubu, they seek for London. A lot of governors, and eh, they don't go greet Tinubu for where Tinubu dey. All I know say Tinubu and Oba Akiolu, they dey very, very close. Even Obaza also from Lagos go greet Tinubu, even Oba, even Governor Akiolu also go to go see Tinubu and sanwo But Oba Akiolu refused to go. My people, I wan let una understand say The fight of oba akiolu and tinubu still continue by oh, people who be smarting. even when tinubu dey lord also, tinubu family still dey carry letter go they meet oba akiolu make oba akiolu come pay the money wey be say in the owe tinubu because tinubu give her two million dollars and when they go oba akiolu palace so be say dem go carry oba akiolu okpashe eh, and they also carry issues comot for a palace palace with the some of palliative wey be say e lock put for im palace there before people come scatter and come carry my people no be smart, you oh. know. oba akeolu no gree talk say see what they carry for a palace but you e only grant interview to talk say dem still two million dollar and seventeen million lira also for a e palace my people. see that one place now he put up. a lot of people come to see. We about akeolu take that dat kind money dat kind huge money wey oba akiolu lock inside palace there wey talk say dem steal the money my people no be small tin o dem talk say even though dem wan steal money no be that two million dollars like dem steal maybe dem steal the seventeen million naira wey dey on top say oba akiolu sit down put on top of the money because e no wan return the money back to tinubu and eh, tinubu put the money for him hand based on say if election time come he go for return the di he go give her the money so that he go use her take do election now tinubu don go to london wey be say before tinubu even go to london wey e fall sick like like tinubu don dey go to lot wey e share eh, money give lot market people. After that tinubu come come back like tinubu tok say make he give her the money but oba akiolu no see money break come outside oba akiolu start to dey make story ever since then like oba akiolu and tinubu start to dey get issue wey be say tinubu dey talk say maybe from oba akiolu head eh, like go be the first oba when be say go go to ewo eh, because how you go talk say They give you two million dollars and you go talk say eh, they don't steal the money dem steal her togeda with seventeen million naira wey be oba akiolu owe like they still together. no one naira even remain inside the money You know, if you toss okay oh, eh fifty thousand dollar o oh, e put her for inside bank oh, make it returnable. Oh. He said that all of the like just put for his side anybody wey fit see that kind money People come dey talk say ah oba akiolu dey lie oba akiolu don put leg on top of this money oba akiolu sef don see say many people now don low his style so oba akiolu use the money to take come back again because for oba akiolu to achieve that position wey be say oba akiolu dey e no easy for am because e go get many ijoye pipo wey be say oba akiolu go share money give Olalo say the real Okpashe of Akiolu, eh, people wey dey add, e know where the Okpashe really dey. Wey be say they carry Okpashe comot. Eh, before we know, we come see Okpashe, see Okpashe don wakarish America. Before you know now, Oba Akiolu come outside say don see Okpashe. And the person wey the Okpashe dey with, bring the Okpashe come aside. so now na tinubu family dey talk say dem no go take am easy with oba oba akiolu and oba akiolu no even make any move tó say you wan go see tinubu for uh, eh, london wey uh, eh, tinubu dey because many people don go greet tinubu as oba akiolu close to tinubu reach he need to go greet tinubu to even check him body him friend body how him body dey how tinubu dey do ever since then now this money na don cause gbege between their two because tinubu need to use the money for the money olano say then after the money like uh, wey he dey with oba akiolu that time like efcc dey after tinubu will be saying that tok say dem investigate tinubu property before you know tinubu still continue to the ask obakiolu say at least you know if tok say all of the like they can even if like half dropper am obakiolu no gree drop anything my people now now a lot of people for lagos people dey let us dey understand say this money oba akinolu fit go put all the money inside the house even if he put some inside house he go still get the one wey be say he put for bank at least make he still return some how you go talk say two million dollars just lost inside your room inside your palace like that? say they steal am who steal am no true true say they steal some money for oba akinolu palace but no be that kind huge money like they steal and they don steal some inside if na half i mean na quarter out and they still side, return the rest money go give eh, tinubu why some people they talk say weda obakiolu place na bank why tinubu go go keep your e own money for obakiolu place if the money no be lagos they say the money na pure money tinubu no supposed to go keep the money for obakiolu place because a lot of people, come still dey feel say maybe because obakiolu ola no say obakiolu na olopa before before he enter that position wey be say he dey maybe the uh, uh, tinubu fit say as dem wan invest uh, the efcc Feel lucky, e door at any time maybe like make a keeper for obakiolu place obakiolu since you be my friend i support you put you for this position uh, you know wetin keep this money off for me if election time come i will collect my money back but obakiolu don open am for ground and everything wey they happen for tinubu head now Oba Kiolu no even pray make Tinubu survive from this kind sickness way or eh, a Tinubu day. Because now he no even make move to even say what call Tinubu or he won't go visit Tinubu or to go visit Tinubu family for house. For waiting really the apple to Tinubu by people. So the Tinubu family want make Oba Kiolu return the money when we say Tinubu give her. Because Tinubu thought say he go drag her back to back. He must pay the money. Both Tinubu son, or the, the family of Tinubu, his wife, dem talk say oba akeolu must pay the money because if e talk say na half abi na quarter loss inside the money dem go still believe am small maybe e no wan hide everything Laimeki decided to do it uh, he lower hide everything for back Laimeki just put some for inside but he go just come see all those kind of money loss He need to bring the money so now now we no come know whether Obakiolu go come go return this money because Obakiolu at least return little we know say a lot of people dey talk say na Lagos share money we know say okay say people dey talk say Lagos share money say Obakiolu na bank why Tinubu no carry am go back by himself if to say the money na real Tinubu money make Tinubu carry the money go back by himself see my people, tinubu family dey let let people dey understand say tinubu trust oba akiolu dem be friends say there is nothing wrong in hiding money for oba akiolu palace say make e help am keep am towards election make him follow use the money now oba akiolu don use dis eh, people wey go im palace to to take make excuse say the money no dey again so we no come know the action wey wetin whether tinubu oba akiolu go really return this money because the eye wey me take dey see na oba akiolu Oba Akinolu go gree release this money. And Oba Akinolu no even dey do as if say Tinubu don one day for he don even fair help am before. Even people wey be say Tinubu no help before. Dem still dey travel to London go dey see Tinubu. We dey see the picture all over the social media wey dem dey post am say dem go see Tinubu. But Oba Akinolu wey dey close to Tinubu wey be say everybody know say eh, Tinubu and Oba Akinolu dem dey close. So because of money now, for tinubu situation ọba akiolu no fit go greet tinubu for where he dey so tinubu uh, family talk say whether he come greet them, abi e no come greet dem wetin dem want na their money because una know say 2023 don dey backyard already my people before you know this year now few months like remain wey go take end before you know next year na people go start to dey run up and down for election for 2023 and ọba akiolu eh, eh, tinubu now e don go spend a lot of money for lots before e come go fall sick wey dem come carry am go london because na london like we hear say e dey say e dey sick e do operation for leg And why some say e no dey again o oh, eh but because of different picture wey we dey see wey be say uh, oga pupu still go visit am why some uh, lagos state gov uh, governors some governors for yoruba lands no still go visit am and we don still see some other parts wey be say dem get big left where wey dem be say their leg strong for yoruba land wey be say dem don still go visit tinubu for where e dey wey we don see the picture all over the social media wey dem go dey visit am so if those people fit dey visit tinubu wetin come be oba akiolu wey no go fit visit people wey no go fit visit tinubu i mean so this matter get iab my people so as i come across this news wey be say this news land for my table na to make i carry am come here to come share am with una all right my people make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe una bye bye till i come on our next time bye guys see you guys in my next video bye guys.